Hello, my great and wonderful people. We welcome you once again to our today's episode of this program. And today we get this one when it be say it they come from the former president of this nation, when it be say in name now, Olusegun Obasanjo. For this very one, when it be say he sent across to say problem day when it be say now foreigners say now they can't fight for better Nigeria. this one at the world when be say the former president of this nation when be say Inena Chief Olusegun Obasanjo sent across. And this very news reached our table September 21st, 2020. And also for the course of the program, we still get video when be say we want to try to review to una concerning all this issue when it be say the foreigner now they come tell us say our teeth this cement. All right, Before we will begin to do that one now, we would like me we do one or two reading, then we will conclude them together for the comment session. And as we put our hand there for inside this matter, the Comicus understand say former president, when he be say in name na Chief Olusegun Obasanjo, in thought say Nigeria say he never reach the place when he be say he supposed to don't reach by now because of failure for the part of leadership. And still on top of the matter, dem come make us understand say this man when he be say in name now olusegun Obasa Johnson say he make this world known during the weekend after he be say they don't confirm am dem don put another big title for his own body when he be say they call leadership award by the treasure house of god church for abeokuta as the part of the activity when he be say dem dey mark the 60th birthday and retirement of the set man of the church when it be say inena name Sheyi Sefunye. And as we put our hand deep again, they can say this man, he also talk say, e dey very unfortunate to see say na foreign nations say na dem come dey feel the need to say make dem intervene for the issue when e be say ordinarily we go fit address without e be say we no need any help of external intervention. And again, he can talk say other nationalities, which is another foreign nations, say they fit advise this country, Nigeria, for waiting the think say e dey right for us to do so that we will see development. But only Nigerians say ourselves now it will fit fix the challenges when it be say we they go through for inside this nation. And still on top of the matter, e come talk say if we talk about leadership for inside this country nigeria we still get a lot when e be say we will continue to do for this country and for all of us when e be say they don't enjoy the privilege of the position when e be say we don't attain we don't achieve for inside this country say we must continue to take the responsibility for the duty when e be say e still dey very much ahead of us. And again, he can talk say you and me and everybody, we don't know now. Say Nigeria say it never reached the place when it be say it's supposed to be. And as we put our hand deep again, he can ask this question. Say, who go put Nigeria for the place when it be say it's supposed to be? Not be people from America, not be people from Europe, not be people from asia Now you and me when it be say a day for inside this country nigeria and again e con tok say if we fail to do that thing when it be say we supposed to do and also if we fail to talk that thing when it be say we supposed to talk, when it be say we supposed to do one, and when it be say we supposed to talk, there's something when it be say we supposed to talk, we will continue to be liable we will be liable for here and even dey liable for hereafter. But my prayer to God na im be say the responsibility when e be say God don give us when e be say e take keep us alive May we live to fulfil all of them. All right, my great and wonderful people, this one and the news when e be say we receive from the former president of this nation when e be say in name now Chief Olusegun Obasanjo where e be say e come outside to dey ask question say how long we will continue to dey depend on the international body to make the right decision for inside this nation when e be say we they as nigerians and before we say any other further thing again you e get this video when i wan make una watch when e be say e concern one prime minister david Cameroon, when e be say di way when e be say e describe nigeria the nigeria politician just watch. We'll come back for the conclusion. Well, we're on the same side most of the time. So uh, we had a very successful cabinet meeting this morning. We were uh, talking about our anti-corruption summit. We've got the Nigerians. The, we've actually got some leaders of some fantastically corrupt countries coming to Britain. In, uh, Nigeria and Afghanistan, possibly the two most corrupt countries. But this particular actually not corrupt. Oh, he's trying very hard. They are coming at their own expense. I, I mean, that's, going to be like, because it's an anti-corruption summit, everything has to be open. So there are no sort of closed door sessions. It's all in front of the press. It's going to, it could be quite um, interesting. That's my great and wonderful people. The reason why BC will carry this news con, you know, past BC, if we say, may we start from here, listen now. true this man they talk so now hundred percent truth Now him e dey talk you know why because this man now prime minister want to be say he understand how much this politician when you just dey see so go dey bank for im own country the property wey be say even him as a prime minister for your own country you know go he acquire for your own entire life when e be say common local government chairman for nigeria go enter a country buy am throway their faces you understand so for am to say nigeria is fantastically corrupt e dey very very right to im own opinion and if you say make e prove am e get every evidence to prove am and e go show am to the world so we no come here come debate this issue why we dey talk this thing up pass be say e judge us for wetin e know and now na we go fit take our hand to turn dis table you understand to give dem another perspective wey e be say dem never even know about nigeria if we the youth decided to say we wan stand up for our responsibility. and now back to the issue of chief olusegun obasanjo we will first of all say we thank god for the life of this man olusegun obasanjo we know say in na part and parcel of this problem when it be say we they suffer today as nigerians when they dey make us they complain as in dey see and say we they complain then not be that one we they want talk about now when somebody do something when it be say e dey right e good may we talk and say this thing when it be say this man they talk so e dey right and we we'll still give am im own where e be say he get im own error The truth of the matter be say, may we first deal with this issue when it be say this man carry come. Now true, now in he carry come so. Because ever since we always they make this very statement say, nobody when it be say it will feel repair this country for us when it be Nigerians. Let us take Edo State for example. The Edolites they decide to say now waiting we want as governor na it be this one. They stand upon her. Today, they get their choice of governor. Although their opposition, they prepared with everything. At the end, the voice of the Edolite is stand firm. I think that one a perfect example. Like Mali, she na Amina, na he don't take over the leadership of Amina. Now the people desire, they cry for her. At the end of the day, not be just say that so they just wake up say he want take over the position of leadership for mali now because of the voices of the people when he be say he provoked that man today now the people now he still stand with another thing we wan try to talk here not pass be say we always they make this reference say who go salvage this country Not be foreigner we know too well say america play a great role for the election when e be say it happen for edo state because of the visa ban when e be say they send across say anybody when e do anyhow e will see anyhow e will receive visa ban and not be only that one even their property when e be said e dey for america they will just remove their eye say their eye no will see him again you know even they even go ahead to already sanction some people some governor people like Adanso uh, Shomole, people like uh, Yaya Belor of Kogi State, people like Ganduje of Kano State, people like uh, Nancy Erufa of uh, Kaduna State. They don't already announce all those ones. You understand me? I believe that those ones still met their heart down to say, ah, if we do anyhow honestly, it get big something when it be say we get for America, when it be say our eye not see again. We understand that one. But upon all, the voices of the masses stand firm. If it be say the Edolites, they not really stand up after that very warning when it be say it come from uh, America or even the UK, you will see and say they will do anything because after the even the warning, Ganduje not care. Nancy Erufai not care. Even that one for over ten years now, they already there on sanction. Abina Yaya Bello, you they talk about Abina Damso Shomole, Abina Tony Kabaka no all those people dem no care dem no care abi na tinubu wey e be say na america most wanted e no care but because of say edola dey stand firm na the reason why e be say every baggages of magomago wey dey carry come from every other state from lagos for kano from uh, kaduna state from imo state all of them dey carry am come edo state and truly e no work so this one now don prove to us say the masses they get power although that they oppress us with dss with police and everything how many thousands of police when they say they carry enter edo state now all of them work for the favor of edolites no a lot of them work for their own favor for the favor of these people these politicians but at the end of it all the youth the people when it be say they even use their own hand bare hand take cash for bush e plenty pass the one when it be say police even catch. I think we published one video when it be say one man that they try to snatch away ballot box for Edo State. Now just young guy. He followed them the fight with that ballot box. Police even carry slap this guy, tear a cloth for his body, say why he would they follow them they drag. This one a police when it be say they even sent consume he protect these people. We published that very video as well. And also we also see how some people They hijack some when e be say the uh, supreme court governor from imo state sent come oronegbeme come become the controller general of election <laughs> but at the end the people hold them down I've been at the one wey be say they go arrest for inside bush wey be say they even kidnap the uh, inec officials wey be say they supposed to conduct election they carry them go bush this one all of them are the handwork of apc but at the end of it all they get victory because the people they really demand for their own freedom and truly at the end they get them. So waiting with they use all this one they talk about not part B. say not be everything we they think say the international body, the foreign body say they will fit do for us. Like say as they issue that warning, now only waiting they will fit do now it be that one. If you come to what they seize their property, they even not care because they still get more opportunity to get those things when it be say they get over there. And the visa ban will still expire and they will still acquire more. They don't care. Because now only when we, the masses, stay the resolute, now it will determine what wetin will become of this land when it be say we they talk about nigeria today that is why first of all we say god will bless this man obasanjo for this very one When you talk so we know say now you still put us on darkness during your own time so anything when you be say you they talk now we not dey clap for you no the only thing when you be say we dey talk now Now because of this message when you be say you just send across to us so because don't thing wey we dey talk am we understand say knowledge now wisdom now power uh-huh. na wetin we know Now a e good make we dey enligh ourselves on e, on daily basis so that we will begin to dey refresh our mind that is why you bring this news we can't follow you read am uh-huh. no mean say you not join them when it be say he e put us here. If they still happen to give you power today, you will still do the worst. We know una. Una be cancers when it be say it they rule from 1914 uh, till date. Even una join the foreigner when it be say they come enslave us for this land. Do mago-mago until you become the head of eh, state and also two times uh, president, civilian president for this country, and will not save any civilization when it be say you carry come. you go and sit down all right my great and wonderful people we will leave Unana make una share una opinion with us on the comment section because we don't really want prolong this video more than this very one and also we still want to use this moment to really appreciate each and every one of una when we say it e day with us all to this moment god almighty will bless you all in Jesus' mighty name. I beg make you not forget to help us to share this very message because we believe on one thing say information, not power. And as you do so, God Almighty will richly bless you in Jesus' name. We would like to call it a date here. We will see you again when we see you. Remember, we love you all. Bye bye.